Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى أهله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجيني برادة كبجمتوتا هردفتوت نور الهدى باك جراتن سننجتا الحمد لله غرغر سلبي قداتين سغنتكين كارا كتا تكنيك نور الهدى ولين تاون كان سنبران غاو هنا وبلس كيسان أباس من الإسلام يوتاو سبب ركين همنا أوليتيف سغنتان غيا خليسا سنف لياچو قاب هرات دبرسو كين نفمو ديفم قدا إسن غافنه أم سرور hundumaan gam sagantaa keenyatti hin dabarsin.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisee halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisee ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المحمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قبروت الربي لقيفتوتا هردفوتا راديو نور الهدى إيقتوتا deebi'ii takkaahuu deebisaa iyyannaa teessanii takaraa daandii nuura alhudaatiin ergitan walumaa galli keessanuu bakkuma jirtanitti assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyyannaan shamarran teenyaa akka jettu ta duraati dhaddacha jaalalaarra akka jettu obboleettiin teenyatun akkuma ilmi namaa tokko takkaahuu intalti dhalaa takka dhiiraa wajjin wal barattuttiin biyya teenya keessatti ilma dhiiraa tokko wal baran garuu wanni irratti wal baranne kaayoon teenya bultii waliin jaarrachuu haa ta'u odoo waa takka illee hojiirran oolchiin biyyarraa ka'ee kara biyya alaa hojiidhaaf deeme anilleen eega gartee inni deeme ani barattuu takka qadumaan qaraatirra jiru qaraatii tiyyaas muree waan gartee jaalaltii isaa onni tiyya keessa na jirtuuf jecha qaraatii dhiisee anilleen kara biyya alaa deeme garuu kaayoom sammuu tiyya keessa na jirtu yoon biyyarraa alabe waanin qilleensan gubbaadhaan irra hedduun hojjettuun biyya alaa baate faayidaa guddaa isaan fidan addunyaa qofa odoon ta'in aakiraadhaas barnoota qura'aanaati waan adda addaa baratan jechuu waanin sammuu keessaa qabuuf anillee yoon gartee alaa biyya asirraa bahe yoon biyya tiyyarraa gadi bahe biyyatti waan gartee barnoota ammayyaa malee baradheen qabu qura'aana rabbiitii fi diiniin baradha je'eetiin muradhe akkumaan muradhe sanittiin bahee eegaan biyya alaa gartee baheen boodatti qura'aanalleen barachuu tiseene duuba tana keessatti abbaan kan koo dhaamsanaa dhaame intala tantoo eega ala baate barnoota kara murtee ala baate. biyya alaa tanatti hiree gaarii jira qilleensa gubbaa fi karaa adda addaatiin diin rabbiitiis baradhu akkuma diin barattu kanatti namni bultii wajjin jaarrattu nama diin haa ta'u akkanaa kana gaa rabbi haa heddummeessu namni ati bultii wajjin jaarrattu nama gartee diin qabu haa ta'u nuti waan ati carraayxee horkaa keetiin mana namaa dhiixee huccuu miccee nyaata gootee jidaara hayxee meeshaa makiinaarraa buuftee lubbuu ta'eef wareeydee horkaa meeqaan waan ati fiddu kana nuti ittiin haajamnu nuti ittiin haajamnu nuti gartee alhamdulillah waan rabbiin nuu kenne ni qabna tanatti jabaadhu garuu yoo warraa boruun ji'ini yoo rabbiin sitti fidee namni diin tokko fuudhaa si gaafate hatattamaan natti himii naan jee odumaan gaa waan abbaan kiyya naan jee kana itti yaadaa jiru gurbaa biyyatti wal jaalannee waliin haasoyne saniin walitti kib jenne duuba namni kun biyyatti waa diinillee hin qabu quraanaarraas waan beeku hin qabu ammoo ani wanni sammuu tiyya keessa jirtu. nama gartee diiniin jaalachuu bultii hojii jaalachuu jaarrachuufis nama gartee diin qabuun sammuu keessaa qaba. Garuu eega abbaan kiyya nama diin qabu filadhu yoo bultii jaarrachuu feetee naan jee wanni gartee na kennatti dhagahame namtichumaan biyyatti gartee wal baranne kana tamaariidha. Waan diinirraa illee humaan beeku isuma kana yoon islaamummaatti yaamee diinis barsiifadhee jaarsa godhadhee jechuudhaan murteeffadhe. As garagareetumaan gaha gurbaa kanaan tuqee aboo ani gartee jaalalateetiin qaba nutiin kun gaha ilmaan islaamaatii fi maqaa fi barnoota diinis barannee akka gartee ilmoo teenyalleen borota gartee nu giddu argamtu ilmooduun akka nu taatu atilleen gama keetii. quraanas baradhu diinittis baradhu ulamaa ittilee dhihaadhu je'een yoomiin sanirra gabaabbadhere garee adda addaa keessa naqee tanumaan aniif illee keessa jiru akka inni baratu isa godhe garuu gurbaan kun akkaan ani yaade bakkaan an yaade tanan jiru garuu abbaan kan kun akkuma duraan naan jee sanitti na gaggaafachuu irraa nafne inni na gaafannaan namaan si dhaame yoo rabbiin si fide jee si argattee jee abbaan koo na gaafannaan bar gurbumaan biyyatti gartee beeku san sanumaaniin waa barsiif akka waa baratee karaa diin deebi'ee bultii waliin jaarrannu je'etee sanii yaadu jira haa egaa intalatti yaa rabbi si haa tolchu nuti du'aa'uma sii goonaa naan jedhe haa ta'u duuba gabaabinaan yoo gartee namni siif ta'u agarte nuti du'aa'ii siif goonaa biraan deddeeminii haasawaa yeroon fixini nutti ergi manguddoo haa ergatu dafanee dafneetii gartee ni haa siif goona. Walumaa galatti du'a dubbii tana duubaa gurbaa kanaaf himi akkasirra achirra jedheetiin anilleen gama kan kootii gurbatti himee akkasitti ni haan nuu godhame. Duuba biyya tana keessatti waliin jiraachuu eegalle. Eega gartee wajjin jiraannu eegalleen boodatti. Hojiin biyya namaa naman teessiftu sababa hojiitiif jecha diqqoo adda baane. Adda baanaan bakkaan jirurra isa jala deemeetuma duuba diin kana jabeessuu isa qo'achuu isa gartee gaggaafachuu qura'aana jabeessi salaata jabaadhu jee gaggaafachuu waa dhiifne. Hoggaan garee uummata garee gaafadhu garee keessan dhufu naan jedhan. Maaliif kana jee gaafannaan bar yeroo maan dhabe naan jedhan. Xayyib Arraa ati hagartee diin kee kana diqqo waa baradheetiin ilmaan diin guddifadhaa yoo yaadne gaafa bultii waliin jaarree kanatti ilmoon jidduu keenyaa yoo argamte mee akkamitti ilmoo guddifannaa jedhan. Deje'iitiin gorsa kennuuf ture duuba. Jalumaan deema olumaan deemu olumaan odumaan deemu dhabuu kana keessatti maali haalli kee kun gorsaan sirraa fudhuus hojiirran oolchitu je'ee hoggaan gaafa cofaa'u. dhiifama naa godhi haaluma jiruutu akkasana waggodhaa naan jedhe. Odoon jala deemuu maalittiin dhaqqabe gurbaan hidhannaansaa dubra kiyaat kiit kootii fi kootto koottuu jedhan kana jala jira. Waan jijjiirama irraan agarree duuba gurbaa kana. Hoggaan harkini salaata hoggaan ammoo addaan fagaanne salaatan salaatu rabbumaatu isa beeka. Duuba tanaaf jecha haalli gartee inni qabu itti jiru kun isaa wajjin jiraachuun nan gammachiisu. maaliif namni tokko gartee dhugumatti jiruu tana addunyaa tanarratti nyaatee dhugee udaanee fincaanee jiraachuu miti if jidduutti waa argamsiisu fedha nama ifiidiin qabu ilmoo diin gartee ilmoo diin irratti guddifataa namni haalli isaa akkana ilmaan gartee akkamni yookaan isarraa harkadhu akkamirratti guddifadhaan na yaachisaa jira mee nama kana akkamiin godhaa jetti obboleettiin teeyyitu. Yaa obboleettii teenye tantalaa musliimaa ta duraatii wanni isin jennu nama tokko ka dhiiraatii wajjin wal barattee bultii ijaarrachuu irratti odoo biyya jirtu haasa'uun Kuni waan nama gammachiisu. Garuutu namtichi kuni ganama gaafa gartee biyyarraa bahu hojiidhaaf bahe. Atilleen qaraatii murtee isa duuba baate. Rabbumaatu beeka. Dhugumaan hojiidhaaf duraan niyyaa qabdaa. Isuma kana dhaqqabadhaaf deemtus rabbumaatu si beeka. Garuu wanni ati irraanfachuu hin qabne tokkoffatti hanga abbaan kee jiruu teetii fi diin keetitti gartee si sattaruudhaaf yaaddawe hin irraanfatin. Waan biraa dabree hoggaa alatti namni tokko kan diin qabu si dhufee natti himi intala kan toosin takka. Dubbii tan irraanfatin. Talammee isaati. Ati immoo gama keetii dhaamsa abbaa keetii kana kopheen irra deemtee lakki annamtichumaan biyyatti gartee wal beenu kanaan islaamummatti isa yaama jetteeti gorsa abbaa keetii irra tarkaanfatte. Sadeessa garuu hamma dandeessu sosso hagoote gurbaa kana islaamummatti yaamuu keessatti hamma inumaa garee adda addaa keessa galchitutti sosso hagama keetii goote odoo nama waa dhugumatti qalbiidhaan san bira jiru odoo ta'e. Afreessaa gaafa abbaan kan kee as garagalee waan fuudhaa keessatti akkam maalirra geessee je'ee si gaafatu deebii isaan tantee gurbumaan biyya beeku san jalaan sossoohaa jira isa qajeelchuuf jettaan. Shaneessa abbaan kan kee nama inni ilmoo ofiitiif toltu yaadu ati ammoo karaa inni gartee si yaadu kanarraa fagu inni nama kheyriitiin si barbaada ati immoo ganamarraa eegaa marxifatte fedhinnaa lubbuu kee jala deemuu malee. guyya tokkollee dhaamsa gartee abbaa keetii bakka ittiin goone. Jiheessa ati wanni gaabbitu namtichuma diinirraa fagoo hawaan diinta hin beekne kanaan as garagaltee tolchee islaamummaa jaalachiisee jaarsa godhaa jechuu bira si jirti. Torbeessa ati laga ooyiruu kophaa akaafu jirta inni ooyiruu gartee dubra kootkootii fi koottu koottuu kana keessa akaafii jira. ammoo akka mul'atu kanatti ati eega isa dhoramte gurbaa kanan maraatte walaa gorsa abbaa keetiitii fi lubbuu keetiifillee wanti takka ta'e ati yaaddee yaada hin jirtu. Saddeedeessa waan akka gaariitti nama ajaa'ibsiisurra ati namticha kana jala akkanatti gulufuun kan kee nama qalbiinsaa sirraa fagoo ati immoo kajaalalaan wal bira hin jirre jala fiigaa jirta. Gara keetii. ammoo salaata isaa keessattii fi quraanaa fi waa cufa keessatti toltuu dalagaa jirta odoo dhuguma saniin inni karaa kanarratti ka'eef gargaaru ta'e sayileessa ammoo irraanfatiin dhaamsa abbaa keetii rabbii isarraa haa jaalatu kakkasii rabbiin kakkasaa haa heddumbisu maal siin jee dhaamsa yaan talatantoo dura if tolchi lubbuu tee tana achi boodaan jaarsi keetii siif tolaa jee qorneessa abbaan kee wanni siin je'e ganamarraa yoo nama diin qabu harkattee ganamaan natti himii siin je'e ati immoo namni diin gartee kan inni siin jiru kun nama ati ila islaamummaa gorsitee kootu waa baradhu jettuu miti nama ifi waa si barsiisu har'aa waa barattu jechuudha garuu ati nasihaa abbaa keetii kopheen irra deemtee jaahila gartee qotaa nama godhu kan diin kanarraa fagoodhaa san jala fiigaa jirta. jaahilli wal dhaba wallaalaan gartaa gorsa fudhatuu fi wallaalaan qotaa nama godhu akka tiitichaati. Tiitichi bakka ajaa malee irraan mul'atu. Ati bakka gartee urgotti yaamta inni kunoo bakka ajaa dheedaa jira. Nasihaan nuti siif yaadnu immoo yoo kan nurraa fudhattu isaati. Mee if yaadadhu odoo biyyaan bahiniin duratti haalarra kuttees if yaadadhu Rabbiin kara deemti si qaceelfatee kara quraanaa si jaalachiisee si milkeessuu hin irraanfatin. Lammeessa akkamitti nama tokko hadiin raawwaa takka hin beekne ka gorsan gorsan fudhanne isaa wajjiniin bultii jaarradhaa akkamii yaadda? Namni jaahila nama inumaatu waan toltuu lubbuu isaatiif tolu hin beekne wajjiniin waa godha namni jiru nama dukkanatti baqatu. dukkanarraa dukkana yoo baqatte wanni walii dabaltan maal dukkanuma. Sadeessa wanni si dhaamnu gorsa abbaa keetii kanamee if keessa deebisi. Gorsa abbaa keetii ganamarraa hogga gartee siif dhaamu sitti jabeesse diinii fi quraanaa fi jaarsa gaarii nama diin qabu siin jee mi'oo siyyaa san jedha geeffadhu. Eega san yoo kan dhugumatti abbaan kee yaada kan si yaade kan katti fayyadamtuu feetu taate ka milkii duniyaa ka akhiraa ka barbaadu taate namticha kana jala fi gurra dhaabbadhu. Namticha kana jala gulufurra gad dhaabbadhu. Afreessa namni immoo nasihaan ati yaadduuf toltuun isaa wajjin godhuu jirtu isaaf bu'aan buusin hanga zamana dheeraa wajjin turte kana lubbuu kee bira kutee ilmaan kiyyaaf tola numa yaadin. Tanaaf jecha wanni gartee nuti siif dhaabnu dhumarratti rabbii kee kadhadhu. Yaa rabbii kiyya nama qalbiin si biraa fagaatee jiru kana yaa rabbitti nan maraachin jaalala saana keessaa fuudhi nama isa caalu kagartee waan dabre cufa na irraanfachiisu kadiin irrattiinii fi duniyaa irratti wal gargaaru yaa rabbii kiyya naa kenni jiiti rabbii kee kadhadhu rabbiin kee lafa sin dhiisu. Iyyanaan itti aantu akka jettu obboleeytumatee hin jette akka tuniis akka jettu obboleeytiin tuni ani yeroon waraqaa isin barreessaa jiru tana intala amata diidamii tokkooti. Abbaan kan koo namaaf na kenne. gaafa na kennu umriin tiyya amata kudha afuri. Heeruma kiyya kana uummata karraa quban qabu. Haati tiyyaliin uummata karraa quban qabdu. Abbaan kiyya ifumaaf lafaa ka'ee nama isaaf tahe yaamee keessa jiru ka'ala jiru kan namurraa quban qabne ni kaana godhee nan dhufee abbaan kiyya intala ati bar jaartii namaati ni kaasi godhee je'ee nattiin. odoo gurbaa kanaaf si kenninaa gurbaa kana akkanaa siitee jee nan gaafatin. Hedduun aaree duuba maaliin godhuu danda'a? Haati tiyyaas akkuma isa waan takkallee waan godhuu dandeessu hin qabdu. Abbaan keenya kun ganda keessatti akka ijoon laalamaa namni cuftinuu isa sodaata namni ija isaa keessa laaluu hin danda'u. Waan dalaguu fedhe matuma isaatti muratee waan san hojiirra oolchu. Haa ta'u hamma abbaan kiyya waan nama ajaa'ibsiisurraa waan hojjete lafumaa ka'eeti waa hunda fixee waa hunda tikeetaas xayyaara godhee duuba na erki alatti biyya alaatti eegaan ala dhaqee duuba namaan addunyaa tanarratti odoon biyya jiru isa takkaan arkin eerpoortumatti natti dhufee akkasitti walitti dhufne dhufe gaa dirqama kiyya jaartii namaatiin isaan qabaa fi argumaan isa argettillee irraan gammanne ittiin gammanne. Dhuguma yoo na gaafatta rabbii tokkicha dhabamarraa na argamsiitti kakadhe jaalalti isaa hamma xaafii firii xaafii takka na keessa hin jirtu. Eegaan dhuferra hanga ammaan tan akka wajjin jirru jaalalaa malee wajjin nyaannee wajjin dhuunee wajjin ciifna. Nuti arraan tana haala kanarratti amata jaha bunne. Ilmoo lee rabbiin nuuf kenne ilmoon dura naa kennes lakku takka fayyaa dhabdee duutee takka warra keenyattiin erge. Qilleensi gartee natti jijjiiramuu kanaaf jecha haalli jiruu natti jijjiiramuu kanaaf jecha obbolowwan keenya gartee kabiyya jirutti silkii dhawee rakkoo keessaan jira cinqii keessaan jira bifa kanatti abbaan kiyya na heerumsiiseen kaana godhee ala na baase waa takka irraa quban qabu ani bartee jiruu jibbe biyyattiin deebuu fedhaan jeen. obboleeyyan kiyya maal kanaan ja'an tarre akkana jettee hin manaamin kara biyyaatti as deebi'u yoo ati amma as garagalte abbaan keenya akkuma ati beektutti ganaa haadha teenya as qabata siitu bultii intala tiyyaa diige siitu intala tiyya biyya deebise jee haadha teenya tana inumaa gartee ajjeesuullee ni mala takkaa huniiqa caaljii hamma rabbiin furmaata sii fidu taa'inaan ja'an duba hoo isaa wajjin jiraachuun fedhu. arguulleen fedhu halkan tokkollee odoon furmaata qabaadhe duuba dhugaa feetu kubbaajiya tokkottillee bishaan takkaa wajjin gammadeen dhuyne hedduun manarraa bahee kagartee abbaan kiyya quban qabne obboleeyyan kiyya na deebisaa turan duuba gabaabinumaan cinqii tana keessa akkanatti obsee jiraachuun kiyya jaalalaa fi miti maslahaa haadha tiyyaatiif akka sababaa gartee nuti waa takka sossoo hayoo goonii haatii teenya roorrifamtuuf jecha sababa tanaafiin karaa tokkollee sossoo dhabe. Booda gaa ulaan cuntina cufamtee namaan itti himadhuu fi kan itti marii hadhuun tokko rabbii kiyya malee dhabnaan Ayyuun sodaan barre ayyuun sodaan barre abboon sodaan barre kuma ja'anittu abbuma mana kiyyaa kana kanin jibbuu kana firra as garagaleetiin aboo obboleessa kiyya. Aniin tun takkaa si wajjiin taa'ee oduu biyya jirru waan jaalalaa na ati wajjiin hin haasofne. Takkaa haala jirtu illee waraqaa walii barreessinee wal dubbifnee jaalala wajjiin hin haasofne. Abbaan kiyya kun nama ati beektu. Hedduudha siif tole. Odoo nan gaafatiin anuma boodatti ni kaas godhee baasaboora baasee waa hunda fixee siif na erge. An guyyaan dhuferraa obboleessa dhugaa feetaa kunoo feetillee najjeesse. Dhugumaan sitti hima. Ani jaalala ta'e hin qabu. Jaalalaan malee si wajjin jiraachaa jira. Rabbii jiina hiiki. Gaafaan hangana anjuu hayyee gurbaan kuni isaa fi abbaan kiyya dachii fi samiidha rahmata qabaachuu keessa. Kanaa isa malee namoonni bira hin jirre harkallee natti hin laanne. jecha hamaallee naan hin jeen. Ani sii hiiku feetaa qofa naan jee ee hin jeen. Waaniin gartee sitti baase. Farankaan si baase naa kenni kuma dhibba tokko. Kuma dhibba kana gaarii haala Sa'oodii fi maallaqa Itoophiyaallee ubbaleetti hin dhibsine walumaa galatti kuma dhibba tokkoon fedha. Yoo ati amma maallaqa odoo na bira jirtuu naa kennite odoon gartee oliin kaaneen ammumaan tana waraqaa ta'e sii kenna naan jee. Duuba gaayaa obboleeyyan kiyya akkumaan isinii himu kanatti. ani tan as keessaa nam tokko hin beekne mee horii kana eessaa fideetiin kafala maal inni kun waan itti bahees hin beeku nama inni kenneefis hin beeku nama maallaqa isarraa fudhatee hin beeku ana immoo isaan wajjin jiraachuun fedhu akkanaa wajjin duuba wanni gaddu hedduu na yaachisu obboleeyyan kiyya yoon arra kana keessatti ani karaa biraa sossoha godhee obboleeyyan kiyya sigaalamuu abbaan keenyarra laaluu haadha teenyarra laaluu isinii waltee intala tana akkana godhanaan jedha. Anaa waa takka karaan goree rakkoo tana keessaa itti bahu wallaale. Mee furmaanni shari'aa islaamummaadhaa rakkoo tiyya tana keessatti murtiin shari'aa maalii jettee obboleettiin teenye tun. Yaa obboleettii teenya intala muslimaa. Yaa intala islaamaa. Yoo dhugumaan wanni ati jettu tuni dhugaa taate. Yoo wanni ati gartee iyyannaan iyyannaa tee keessa dubbattu tun dhuguma taate. Nu cuftinu mataa keenya warra waajjiraa dhaddachaatirraa eegallee warrummaan gartee nuural hudaan dhaabbatu cuftinu rabbi siif kadhanna. Akkasumas obboleeyyan keenya warri gartee rakkoo ta'e tana dhaga'u dhiiraa fi dhalaanis wallahi namuu rabbi siif kadhata. Dhiiraa fi dhalaanis. Dhiiraa fi dhalaanis. Duuba tanaaf jecha bakkuma jirtanitti obboleeyyan rakkoo intala tanaa dhageessan bifatti gartee biyyarraa abbaan baase akkatti gartee rakkoo mariin maletti cinqii arra keessa jirtu karaa gortuu wallaaltee maslahaa haadha siitii fi obboleeyyaniitiif akka isii jecha abbaan isiidhaa jara kana miineef jecha ibidda kana keessa jirti. Yaa nama gartee rakkoo intala tanaa dhageessan bakka jirtanii rabbi kadhaaf yeroo gabaabduu keessatti akka rabbiin. isii dhaqqabee rakkoo tana keessaa isii baasu duuba. Obboleettii teenyata musliima. Shari'aan islaamummaadhaa intala dhalaadhaa kabajaa guutuu kenniteef. Jireenya keessattis nafaqaa irraa buufte. Nafaqaa eenyurra kee abbaa manaarra keesse. Nama heerumtu tokko filannaa guutuu kenniteef shari'aan. Diinii fi duniyaa fi waa cufa keessattillee nama gartee jaalala isaa qabdu tokko akka heerumuu qabdu shari'aan goote. Haadhaa fi abbaan isaan irratti haraami. Dhiiraa isaa haa tahan, dhalaa isaa haa tahan, ilmoo isaanii takka gartee intala tana fuudhii fi gurbaa kana heerumii irratti isaan dirquun haraam callaa haraam callaa. Nabiin keenya akka ija alayhi salaatu wassalaam. Hadiisa Bukhaarii keessatti. Laa tunkaxul ayyimu hattaa tusta'amar ولا تنكح البكر حتى تستأذن انت لدبراتك كأدوني في إيه سجيبانس مرقسي كبتي انت لدبرانس مرقسي لا مرق أكنمت إسي بودت ودواتك الرنفن نخا قدون نورك أخنو دليل لخنا حديثني حديث أبي هريرة بخاري دك آلا لا جهات ميسقل ترباتم إيه هيرم نخيخون هيرم نخيخون فدي تيتي ملتي simmari'achuun malatti yoo umriin tee amata kudhanii gataate rakkoo miti. ilmoo amata hodhanii gadi abbaan ni kaa godhuu ni danda'a. Akkuma Abii Bakr Siddiiq radiyallahu anhu Aishaa ni kaa godhe nabii keenyaaf. Yeroo isiin sun yeroo mariyaataniin keessa hin jirtu amatuma jahaa fi torba. Yoo intala if beeytu taate kasin gaafatin ni kaasi godhuun abbaa keetii irratti haraam. Ammoo nuti ta duraati ergaan teenya ta dabarsinu miimbara keenyarraa kara abbaa keetiiti. Yaa obboleessa keenya ilma islaamaa. Yaa nama gandinii fi mana keessattii fi namni isa kabaju. Waan intalti ta'e dubbatte dhageesse. Rakkoo intalti takka intalti ta'e keessa jirtu dhageesse. Ati nama aqlii qabu. Ilmi namaa waan takka yoo gartee fedhe malee illee nyaatu. Yoo fedhe malee hin uffatu. Yoo fedhe malee illee bakka takka malee gadi hin taa'u. Intalatee odoo yaamtee gurbaan kun siin tahee tahee jettee hin gaafatiin mirga isii dhorkitee. ni kaa gootee ifumaa haatee akka biyyarraa baatus gootee gaggeessitee gurbaa takkaa wajjin haasawaa hin qabne alatti ergite. Duuba miciyyoon tuni rakkoo keessa jirturra waan gootu wallaaltee suma sodaadhaaf yooniin ka'ee rakkoo tiyya tana obboleeyyan kiyyaa fi haadha tiyyaan ga'e abbaan kiyya huni haadha tiyya jeessu hun oolu takkaa hiikuun oolu anaa jecha siitu intala gartee bultii. dhorkee jechuun ooluu jechuu akka isin jettanii dhageessa. Wanni ati dalayte yaa gabricha rabbi heera shari'aa islaamummaarraa ala ati ajaja gartee nabii keetiiti ala hojjette. Intalatee tana araaramaas gaafadhu rakkoo isiin jirtu keessa jirtu furmaata godhi rabbii keessudaadha. Sababaa keetiin intaltii tun ifin ajjeesin ifin fannisin rakkoo keessa ifin galchin. Risaalaan lammiisaadha karaa abbaa mana keetiiti. Yaa obboleessa keenya. Yaaqa intalti tuni jaartii taateef abbaan intala tanaa nama akka keetoleef hin qabu. Sii quban qabne si duuban ni kaa godhee marii maleetti baasa booratti baasee si erge. Mee rakkoon isiidha ta eega si dhuftirraa si wajjin takkaa gammachuu atillee yoo irratti arkuu baatte intalti tun takkaa gammachuun si wajji nyaattee si wajji dhuydee si wajji rafne hiraar malee gammachuun qabdu. وجعل بينكم مودة ورحمة جي رب جرون نمل جرون قرتي جارسا جارتي من بل إنا فيه الدمنا في أفتا في جرون كانت الرات جاللا جمل ماني رفت تنها في أبان خيسة سينني هندر كنججو تنها فجج وان قوت واللالتي سدر قدتيسي نهيخ ركو كناتين قبا في الراجل تيسي قافت وبليس خينيا دوبا هدو سيقالتهم فنّا indalatana humaalleen jenneeni haquma kiyyanaa kenni jetteen akka gadhiiftuuf. Haqa isii gaafattu kana waan takka irraa quban qabdu nama ati kenniteefis bakka ati keeyses. Maaliif gartee bakka isii gaafattu yaa obboleessa keenya abbaasi abbaa maallaqa kana itti kennite intalti ta'e gartee na rakkite na cinqite yookiin obboleeyyan ta'us eega na wajjin jiraachuun feene haqa kiyyanaa deebisaa intala gadiin dhiisaajii gaafadhu. ammoo san cufar mee hanguma wajjin turtan ka wajjin teeysan laali ba'aarra agartee eega isiin si wajjin gammachuun qabaanne rabbii tokkichaaf jecha waan kana dhiifama godhii fi intala tana gadhiisi. Wallaahi yoo isin gammachuu waan kana dalayde rabbiin baallama sii seene quba qabda wa iyya tafarraqaa yughni llahu kullan min sa'ati. Ergaan sadeeysaadha. Fakkii fakkaataa akka abbaan talatanaa. warreen ilmoo fi ilmoo fi yoo atee namaa nu sii jaalanne kan hin heerumne ati gartee ilmootee nyaamiti. Ati ati nuu fi ati amaaraa fi islaam. Qabri teenyarran dhaabbateen tan dhaabbadhuun jechuudha warreen ilmoo isaanii sodaachisan. Kan rakkoo halkanii guyyaa isinit du'ee godhan isin waa quban qabdan. Rabbii keessan sodaadhaa. Gurbaa fuudhee faduu isin talatana malee injiinaan. Bilisummaa guutuu islaamummaan kenniteef irraa dhaabbadhaa. intala yoonii fi intalti teessan bakka isin buufattee namni isinii ta'e naa ta'ellee odoo isiniin jette itti deddeebi'aa gaafadhaa. Inumaa nama faabiraallee jala godhaatii rahimaatiin dhugaadhaan intalti tun booda isaanii akkas godhe nuun hin jenne akka ta'eef gaafadhaa jaafirraa tolcha. Haala kanarratti namni yoo addunyaarraa deeme boroo gurguddaatu waan guddootu fuula keessan rabbi duratti isin eeggata. Rabbi sodaadhaa ilmoo teessanii rahmata godhaa. yaa obboleettii teenya hamma akka gartee rabbiin keessi furu akka rabbiin keessi furu hatattamaan إن شاء الله ربي خيني الرا خجيلة أبشر بالخير سنجن إيانا نتأنتو أكجنتو وبليتو متين يتكتنيس أنا جتي إيه بيا عربا خيسان جرا دا جتي دقي فدامي إيه ودمان أني بيا عربا جروتي ورخيني نخانا قدي نمتوكو وجين jibban sarraa qabduu fi kanan dubbannee qabadha. Egaa gartee egaa ni kana godhuu egaa beekeen boodetti ani jaartii namaati je'eetiin kurfaa usseen haa meeshaa tiyya walitti hidhadhee kara biyyaa achi garagaluuf. Anumaa torbaan kana keessaan okkee godheetiin deema jiru abbaa mana keetii mangistii barbaadaa naan jedhan biyyarraa bahe. Eega akkas taatee fure eega inni gartee biyyan jiraan wanni irratti deemu maali je'eetiin dalagaa tiyya irratti deebi'e. dalagaa tiyyatti deebi'e. Abbaan mana kiyyaa bakka san jiraa bakka tana gahaa jiraa waa takka irraa quban qabu. Garuutu iyyaafata hedduu keessa itti dhaqqabee bakka inni jiru arke. Eegaan arkeen boodanti bakkuma inni jirutti waan inni dalagaa hin qabneef waa ergee gargaaruutti seene. Anammoo rakkoorraa isa baasuufiin jireenya isaa tolchuuf kana yaada inni immoo ani gartee karaa lakkoofsa isaatiin jala deemeetiin laalee dhalummaan inni wajjin jiru hanga hin qabdu. Dhalummaan inni wajjin jiru hanga hin qabdu. Eegaan jala deemee jala deemee gurbaa kana sosoonisaa akkana jechuu eegaan beekee hin boodetti. Yaa obboleessa waan akkanaatiin sirratti arkee dalagaan akkanaatun maaliin jeen. Nan dinne hin jirtu naan hin jenne dhugaa tahuu beekee. dhiifama naa godhii arra boodetti hin deebi'uu naan jee. Anillee gama kiyyaan dhiifama siif godheen jeen. Akkasumaa wajjiin hoggaa achi garagalee wahuma isaa deebi'a. Ammoo haala kanarratti obsa dadhabeetiin haala kanatti anis wajjiin jiraachuu hin danda'u jeeni beekin jeen. Akkas taatu an akkaan fedhetti jiraachuudhaaf mirga kiyya yoo haalaan an qabu kanatti na wajji jiraachuu hin feene ma'asalaamaa. nagayetti naan jee jawwaala natti dhaamse natti cufe narratti asuma garagalee maqaa kiyyaa saqee jawwaala jijjiirrate haa ta'u gaa jaalalti tuni meeshaa rabbiiti ani waan jaalalti isaana keessa jirtuuf jecha barbaaduttiin seene isa kana odoon barbaadu odoon barbaadu jawwaala kiyya kana lakkoofsanii beekaa toora baatii lama oduma isaatti ga'uu dadhabe. mee afi je'eetiin tilifoona biraa fudhee itti bilbile. Hoggaan hin bilbiluu tilifoona biraa agarraan hogguma san kaasee bar. Hoggaa sagalee kiyya tahuu beeke. Maaltu na bilbilisiin jee maaliif na dubbifta ani siiqeetiin jira. Amman talla tana hogga duraa ma'a salaamaa jeeni beekadha. Ma'a salaamaa tana keessatti na ati bultii waliin hin qabnuus haa ta'u waliin beenuus haa ta'u gurbaan intala harkatti laatee jira hiikkaa. Intalti gorfamaan jirtu. yaa warreen dhiiraa wajjin dagamtan bee dhaggeeffadha. Amma ka'eetiin haala inni gartee keessa jiru kana agarraan aniif qabuu dadhabee kanuma inni gartee ani si hiikee maaliif natti dhooyta ka'ini naan jiru if qabuu dadhabee eeyyisuu makiyyatti magantaa seenee mee dheqee gurbaa kana narraa barii keessa je'een eeyyisumni kiyya dubbisee iddoo keenyatti araara godhe. Bakka tanatti gaame jarri kun walitti araarame ammoo intalti tun hiikamtee jirti beeka. Intala tana yoo gurbaan kun dogga duraa wajjiin hin rafin dhalaa wajjiin hin rafin raajaatu jechuu hin danda'an. Haa ta'u eega gaa eessumni keenya iddoo keenya ilaalee walitti araaramne booda gaa waan san ittuma deebi'e. Ammallee ittuma deebi'eetii waan kana dhiisii yaa abaluu je'een itti dubbadhe. Ati ammallee waan xiyya gartee na jala qoqqotuu fi kana deemuun hin dhiifne si hiike naan jedhe. Amma ma'asalaamaa malee hiikaan tuni lamaa beekadha. Achi boodaan waan inni sosoonii itti jiru kun gartee na yaachisee haadha isaatii fi obboleeyyan isaatiin. Obboleeyyan isaatii fi haati isaatii dubbatanii iddoo keenya laalan. Isiin ammallee araaruma jala deemaa jirti beekadha. amma gurbaan maal deebisaa godhe haadhaa fi obboleeyyanii an intala tana jaalala an intala tana jaalala siin qabu nan dubbisinaa an intala keetiin jira jeen. Gaafa gartee eessumni kiyyaas akkas jiru gaafa gartee haati isaatii fi obboleeyyinii akkana jiru mee isaan kanarratti hin geeffadhu je'eetiin atum anummaan gurruma kiyyaan haa dhage hojee silkiitti dhahe. Maal naan jeere hoggaa silkiitti dhahee waan kana waan kana numa jettee jennaan dhibbarraa dhibbatti je'e har'allee borullee ani ani ani ufuuf si siin barbaadu si hiikeen siin jedhe. Bar anillee wanniin dhufeef cibsiifachumaafiin gurraan sirra haa dhaguufin dhufee warri keeysaniif eessuma kiyyarraa illee dhagee. Akkas taatus kun osii hime haaree attoo feetee si gurraan dhagee ani si hiikee gurra si calawu. Meeqan na hiite sadeen rabbiin karaa godheeniin si bobbaasee si gaggeesse. Ammallee if qabuu dadhabeetumaan abbaa kiyyattiin gurbaan akkana na hiike jedhedhi. Abbaan kiyyaas achi garagalee abbaa isaa dubbise warra isaaniiti wajjin. Cufti isaaniitu gurbaa gaafannee gurbaan akka garteen tala hiike nuu hime wanni garteen nuti deddeebitanii fi maali? Amma hiikaan tun bakka tam jirti beekadha. Karaa mana jahaamo torbaa deemaa jirti beekadha. Amma gaafa gaha inni gaarreen hiikuun kun beekameen boodatti addaan yaane duuba addaan hafne. Amma tokko booda silkiinatti dhawee hiikaan siin ji'e san dhiifama godhe. Maaliin dhiifama sii godha? Gaafa duraatiin nadhoo jalaa gattaa ijee si dadhabe. Lakki ani gaafa san barra dalagaa sin qabu if qabuu dadhabeetumaan dhalaa kanaa wajjiniin yeroon akka yeroo guba tanumaatu akkasana godhe. Sii heechuu kiyya sun an aaraa wajjini kanaanin jedhee dhiifama godhe. Animmoo gama kiyyaan harka darbeetiin jira. Shari'aan Islaamaa bakka tanatti inni magantaaf mana jala fiigaa jira. Halkanii guyyaa natti barreessaa jira. Manguddoo nama natti ergaa jira. Diduu kiyya kanaaf maaltu narra jira. Mee dubbii tan dhaggeeffadhaa jira kee. Hamma isiin gurbaa kana jala olii gad faalliftu laalaa. Mee kabajaa gartee dhabasii xiqqeenya isii mudachaa jiru kanaa wajjin as garagaltee dogongoraniin qaba gurbaa kanaan na hiiki jechuu gaafachuu kana ajaa'iba. Maal akkamittu gaafii gaafatti? Odoo nama shurufkaadiin qabaatu taate intalti hiika hiika eessa jira niqaan? Niqaan eessa jira? Obboleettii teenya dhagahi ati immoo haadhaa iyyannaadha. Islaamummaan intala dhalaadhaa kabajaa guddoo kenneefiiti isii tiise. Taa jette kaayi. Ati kabajaa guddoo islaamummaan gartee siif goote san firraa fuutee lafa keeysee faltilti laayixee akka gartee zamana jaahiliyyaan odoo islaamummaan hin dhufin nam tokko dhalaa shantam jaatam torbaatam yoo abbaan mana siilleen du'e dura fiiganii hawcuurra darbatee fuudha. Akka gaafa saniitti gartee lubbuu tee tana kabajaarraa fuute. Dhageeffadhu tokkoffaa. ati immoo biyyatti gartee gurbaan kun naaf taha jettee nikaasi godhanii si biyya alaa jiru biyyatti isa nikaa godhuun nikaa godhuun tolchiti. Lammeessaa wanni immoo ati badii xilla keessa jetti biyyatti deemtu abbaan mana keetii hidhame jechaa dhageenyaan biyyarraa taa'uun kee dogongora guddaa. Ati bar jaartii namaa taate bakka fedhe haa jiraatu isaa sina faqa. warra keeysanii si dura jira sila ati taa'uun sirran turre. Sadeessa abbaa mana keetii kana bakka inni jirutti jala deemtee iyyafattee gargaaruuf waan gaarii dhagoote. Maaliif waan inni gartee dalagaarra hin jirreef. Garuu dogongorri kee hogga masruufa ergiteef kana inni maal hojjechaa jira maal dalagaa maalii wajjin jira jala deemuu dhabuun kee dogongora. Garuu eega namni kun biyya sanitti hogganaan waan kenneef gargaarsa kanaani gargaarsifatee hamtu hojjetaa dhalaa wajjin akkana taa eega beeyte gargaarsitti erguun kee dogora guddaa. Maaliif namtichi kun waan aadaa godhate keessatti isa waan san dhiisuun isarratti jabaatti. Akkuma san waan sanirratti gargaarsa argannaan ittuu jabaataa waan sanirraa dhufeeni toliin ati oolteef irraanfatee. dura ma'asalaam siin jee si haqee jawaala keetillee gube. Afreessa ati immoo gurbaa kana gartee jala fiiguu gurbaa kana jala fiiguu takkaan dhiifne isatti dhamaatee jirta. Akka waan gurbaan kun sihirii sitti godhate rabbumaatu beeka haqiiqaa rakkoo waan akkana si godhu kana. Garuu akkanatti gartee of xiqqeessuu kana hedduu maqaa gartee shamarranillee maqaa isaanii balleessite. Gara keetii gaafa inni maqaa keetillee si haqee dhiiftee ta'u jawwaala biraatiin barbaaddee isa dubbisuu kee alaa hammas takkatti ati if xiqqeessite jechuudha. Gurbaan kun duuba achuma booda gaafa ati silkiitti gootu si hiikee siin jee hin irraanfatin takka jee hiikkaa takka shanii isaa achi boodan ka gurbaan kun an si hiikee siin juu eeysuma keetiin mee magantaa naa seene jettee eessumni keessan idduu keessanii toltu yaati. Sa'e hiikkaan duraanuu hiikamte gurbaan kun raaja'atu siin hin jenne yoo wajji raftanii jiraattan raaja'atu jechuun dirqama. Yoo intala dubraa taate immoo jechi afaanii baanan wanni takka isin jidduun jirtu. Jaheessa ifumaaf eega gartee ammas hiikkaa sadeessaa kana eega siin je'en booda gurbaa kana jala deemteetu maal keessa jira jetteetuma odoo jala deemtu lakkii jijjiiramni tokkolleen hin jiru inni sanumaa jechuu itti dhaqqabde. Achi boodaan ani si hiike lammatun hiika lammeessaati. Si hiike dhalaa jaartiin barbaaddachaa deema siin jedhe. Torba isaa ammallee amanfachuu dadhabdee waan eeysumni keessii himeef kana cufarra tarkaanfattee abbaa haadha gartee isaatti obboleeyyaniif kanatti magantaa seentee sii gaafatan. deebisaan gurbaa maal taate intala tana ani efuuf jaalala siin qabu hiikeena akkana jettanii maqaan kiyya nan kaasinaa jeen haadhaa fi obboleeyyaniinis. Saddeeteysa lubbuu keef xiqqeessu keessaa wani namaa gahu gurbaa kana tilifoona barbaaddee ifuma ammas wanni uummanni kunijuu cufti kijiba gurra kiyyaan haa dhagahu jettee gurbaan duuba maal siin jeere wanni siin jantarraa dhageessi dubbii sirriiti. yoo ammallee feete kunoo si hiike siin jettu ni afreeysa. Sayleeysa dhumarratti duuba lafaa qaatee abbaa si dhale. Gurbaan sun akkanan na hiike abbaa jetteeni. Abbaan kan kee abbaa gurbaa dubbise cufti saanuu deebisaan maal taatere mucaan keenya gartee intala si hiike gurbaan ufuuf ja'a. Si galee intalti ta hiikamuuf akkasin beeki janiin. Abbaa keetillee xiqqeessite jechuuti. Kurneessa eega gartee gurbaan kun marraa afur siikeen boodetti ta gaafa gaafa hiikkaatamtu jira kun shari'atti taphachuudha. Ama tokko teesse eega amata tokkooti gurbaan kun deemaa si dhufe duuba maaliif si dhufe waanee ati isaaf dhamaatee isa tuqamtee jirtuuf wani si barbaaduuf dhiifa manaa godhiin dhadhaan biraa takkalleen akkasii tana naan taatu. jechaa eega beekeefi dhalaan jiruu keessatti isii xiqqeessanii kopheen irra deemanii akka ifiin fedhan godhan nama dalaydee nama masruuftee nama jiraachiftuun argamtu tana gartee rabbumaan na harkaa baasee je'eeti sidha qabachuudhaaf dhufe. Inni immoo akka inni itti silaalutti akka meeshaa asmachii bakka naggaadee irraa bitatanii daldalaaf naggadatanii akkasii godhaa jira. Ati immoo duuba arrammoo ni agarta. Inni waan biraati si jalan fiigu if xiqqeenya ati gartee if gootee diinkee xiqqeessitee warra keessin xiqqeessitee dhaloota kee xiqqeessitee dhalaa shamarranii bakka jirutti illee gurra isaanii balleessitee isaaf jecha waan atiif gurgurteef jecha gurbaan si jala fiigaa jira. Waan ammoo wallaahi haalli ati keessa jirtu nama boochisurraa tan nama waan kana dhage hurree boochifturraa namticha kana waan inni isa naan ju'u kana diduudhaaf shari'a islaamummaa keessatti balleessaa maaliin qaba jettee nu gaafachuun ammoo kabajaa if ilaal if dhoorkitee if xiqqeessitee diinkeetii taphattee nama keetillee tuffachiiftee shamarran bakka jirutti gurra isaanii balleessite kun odoo sittiin dhagahamini nama marraa afuris hiikee jiru. diduu kiyyaaf balleessaa maaliin qabaa jette. Hiikaa maaltu jira xalaqa maal qabdanii kan qabduufi maal siin jennere dhaamsi keenya tokkuma qofa. If dhaqqabi karaa haaliqa keetii deebi. Gurbaa kana maqaa isaaf irraa haqi. Tilifoona isaatis gubi. Gurbaa kanarraa yoo duniyaa fi akhiraan milkaawa jette irraa fagaadhu. Rabbii keetiin marihadhu istikhaaraa salaatii yaa rabbi qalbii gartee tiyya keessaa na fuudhi. yaa rabbi guddina keetiin isana irraanfachiisi jetti rabbi kadhu nullee rabbi si kadhanna iyyannaan afreeysaadha akki jettu hudhigaa iyyannaa gartee mana duubaan dhufte eh, ani nama tokko wajjiin biyyatti wal heerumne jetti obboliintuni. Inni kun duba egaa wal heerumneen boodatti biyyarraa bahee ani illeen isa boodaan dhufe inni hojii hin qabu yaa jara kan nyamee dhaggeeffadha. Biyya wal fuudhaniiti inni dura bahee isilleen isa booda baate. Gaafa dhuftu kana duuba dalagaa fi isumaa koo gargaaru seente jaarsaa jaarsaa kana tolchii ta'e Wahumaan gartee fudhadhuuniin hatattamaan biitti namaa tuwwaa gartee biyya namaan taatu jee lafa bitadhe biyyatti. Oduma kana waliin jirruutu biyya tana keessatti inni qabamee biyya darbame. Gaafa inni qabamee biyya darbame aboo rabbii si qabee duraanis anumaatu dalaga jira ati waa dalagatti hin jirtu asnaan deebi'ini achi jiraadhu wayin sitti erga waan hin sitti erguun eh, dachiin bite sanirra mana nuu jaartaan jeen. Inni hoo odoon akkana cuunii didee dhufe dhufeetuma eeguma gartee as seene harayaman kana narraa kafalinaan jee irraa kafalte. Hoggaa dhuftu jaarsa siitii walit galu baatii afur booda ilmoo qacam eeguma ilmoo qabde kana eega rabbiinuu si fidi meegaa mee kuma kudhan kana hoodhoo dafii abbaa keetitti ergii dachii sanirratti mana nu haa ijaaru mee dhaggeeffadhaa jara keenya. Xoyyib ji'eeti maallaqaan harkaa fuudhe guyyaa kudha shan torbaan lama hoggateen booda anilleen dogongora hankoo silaa hogguma san waliin ergii nagaarii narra ture eh, maallaqa san gai- galchitee ergitee deebisaan agarree faatuura naan finne hin jeen lakkin ergine duuba simi- simira jiraa ka askan digaafarraa lakki maabar maallaqa fixe masruufaa fi haajuma biraattiin akkana fixe. Maalleen kun meeqa jara keenya? Kuma kudhani. Kuma kudhan guyyaa meeqa keessa fide? Guyyaa kudha shan keessatti. Aareetumaa waan guniin godhu wallaalee silaa hudhaalaan hoggaa aartee eh, wanni isin godhuu dandeenyu booyuma qofa booyee firraa use. Haa ta'u eh, kuma kudha sha- kudha afuriin mana keessaa qabxaniin dhoofadhe. Bahumaan waliin qaqqaburraa. Eh, Duuba arraa tana tana jidduutti ilmoo xiyyaas dhihaatte dhalaaf je'eetiin maallaqa gartee kudha afraniin qabu kanarraa kum kudha lama abaayaan uffadhu kanarratti itti hodhee kuma lamarraa baafadhee kuma lamatti hodhee itti dhiise. Amma gaa dhaliinsi kiyya gee keeti mustashfaa seene. Gaafa mustashfaa seenuu gana laalan dhiiga waa takka hin qabu. Dhiiga dhabuu kiyyaaf na ciibsan aniif hin beeku. Ana akkasii ciisu natti dhufe. Ijaaniin harkaa afaaniin dubbachuu hin danda'u. Wanni biraa takka isa yaachifne. maallaqa gartee narra jiru waa huccuu hodhaa tana arge hodhaa tana chilaaleetuma arkee harkisee fuudhee baqaysee maallaqa keessaa fuudhe ijaaniin harkaa afaaniin dubbachuu hin danda'u kute inni mana hospitaala keessaa bee achi na dhiisee ani gaa ta'u dirmachuu rabbiitiin rabbiin kiyya rahmata naa godhe eh, dayee mustashfaan raabee amma gaan achi raabee maallaqa akkanaa akkanaa haree fufuute san siin arkaa eh, dubbachuu hin danda'uun sirraa use maallaqa san naa kennime lakki maallaqa barballeeyse kum kudhani eh, waa takka illee wahumaa fi kanattiin balleeysee uma takka illee narra hin jiru amma gaafa kanaree wanni hin gartee godhu takka jirti waan ammaan dura narra dabreef cufatti walitti hisaabbadheetumaan anuma gadhiisi jeen duuba an haala kanatti suma wajjin jiraachuu hin danda'u duuba tanaaf jecha yaa nuura alhudaa wanni na fide mee wanni gama keessaniif namni wajji jiraachaa ture kun nama akkanaati mee maal naa yaaddanii yaa obboleettii teenya muslimaa islaamummaan ganamarra namni tokko hoggaanii fi bultii waliin jaarrachuu fedhe inninis filannaa qaba isilleen filannaa qabdi wal filachuun gara lachuutu dhibbarraa dhibbatti diinii fi haala amala keessatti wallaallachuu ati immoo gama keetirraa waan gaarii gootirraa oduma gartee inni kuni masluufa gartee hin daleenne ta'uu beeytu dachii bitachuu waan gaarii goote. Gaafa inni gartee bahariin dhufees gargaaru eega gartee mangistiin tun darbitee deebi'ee isa gargaaru waan gaarii goote. Duuba mana gartee maallaqa waa wali guurte mana bitachuudhaaf biyyatiyyattiin deebi'a bitti namaa biyya namaan taatu jette yaaduudhaaf waan gaarii goote. Odoo yaada akkasii dhiirtii ammaan tana dhalaa fuutu. ta shanxaasii jala deemtu ta aman meeqa dalaydii malee maal dalageetiin maal walitti qabeetiin mana jaaree fuudhee ilmaan kiyya guddifadhaa yaanne qabeenya sii malee ati immoo gama keetiin isa gaafa ga- gargaaruu irra hin gabaabanne. Eh, Gargaarsi ati gargaartu kuni gowwinaa fi wallaalaa fi jechutti ka fudhatute. Niyyaa akka ati yaadduu kanarraa fagoo jira inni. Ati immoo hedduu dheef miiti. Gaafa namtichi kun ka'ee kun kudhan fuudhe san akkasumatti maallaqa inni bara atilleen itti kennitu kun hannaa bara. Guyyaa kudhan keessatti maallaqa kana fixa jee use. Ati waan ammoo nama ajaa'ibsiisurraa mee maallaqa san fuudhee waan kanaan godhe jettee maaliif baaftee kan gaafatin moo waan inni xabi'aa isaa beeytuuf inni kun farshoo dhugamoo dhala barbaadamoo waan tahees waan amala beeytuuf dhiiftus rabbumaa si beeka ammoo abbummaan fedhe kudha shan kuma kudhan guyyaa kudha shan keessatti maallaqa balleessuun waan laaftu miti. Akkamitti jechi isaa si amansiise guyyaa hangana keessatti maallaqa kanaa fixe siin jennaan lammeessaa dabaree ka gaafa duraatuu sunuu sin amansiisin odoo si amansiisuu baate akkamitti si amansiifte akkamitti si amansiise kum kudha lama nin nin fixe jechuun kum kudha lama haannaati sunis eh, ammallee ati akkasuma wajjiin kuma kudhan kana deemiti mana nuu godhi akkas nuu ta'e jechuu eh, waan gaarii goote ati gama keeti. ammoo wanni gartee silaa sirraa barbaachisaa ture hanna gartee gaafa inni kuma kudhan balleeyse kana dura gatteeysee ifi gaafattee yoo gartee irraa dhabde warra keeysanii fi warra isaanii beeksisuun sirra gaarii turte. Wanni immoo sirra hedduu nama shakkisiisu. Namtichuma kanatti waan kana balleeysu horii kanatti taphatu kana cal jettee usuun jala deemuu dhabuun sirrii waan kana rabbii tokkichaa fi si malee namni waan kana beeku hin jiru. nuti toltuun si yaannu hiikkaa barbaadu dura nama kana waliin gattaa'i horii kee hurkaa kee katti ta'abdee fittisan ka mana jaarrachuudhaaf abbaa keetitti ergiyatteen sun maallaqa kana abbaa mana keetii taa'i gaafadhu. Ka lammeessaatis akkasuma gaafadhu. Ka huccuutti hodhite huccuu keessaa hiike kana. Maalleenni kuni kuma diidamii lama jechuudha. Kuma diidamii lama. Gaafa ifii gaafattee deebisaa isarraa dhabde dubbiin tun dubbii kana dhiisanii miti. warra keeysanii fi warra isaanii walitti dhufanii gurbaa kana gaafachuu bakkatti godhu. Yoonii fi furmaanni maallaqa kanaa bakkitti irraa arkuu fi furmaanni tokko kadhabamu ta'e kara warra keeysanii deebii nama kanaa wajjin jiraachuu hin danda'u an hiikkaan barbaada akkam naan jettan ji'iiti isaanin marihadhu tammoo afreeysaadhaa rabbii kee kadhadhu. Rabbii kee kadhadhu. hurkaa kee halaal namni haraam akkana nyaachuun namni kun odoo rabbi sodaataa taate odoo namoota rabbi sodaatu taate intala tana niin miidha jaatiiti illee taatu haraami jechuu beeka. Rabbi keetiin marihadhu nama kana wajjin jiraachuu keessatti khalaas rabbii kiyya karaa irra caalu naaf ilijii rabbii keetii kadhadhu ifin irraanfatiin. Wanni rabbi sii kadhannu yeroo gabaabduu keessatti akkuma ati kheyri yaadde kanas si yaadee ilmooteetii fi sillee rabbiin bakka isinitti haa godhuu sinin jenna wassalaamu alaikum warahmatullah
Baarakalaa fiik sheekeen kabajamoo fi jaalatamoo Dr. Lawaal Islaam rabbiin umrii dheertuu fayyaa guutuu waliin isin haa badhaasuu saniin jenna. Egaan kabajamtoota hordoftoota sagantaa keenyaa sagantaan keenya guyyaa irraa kan fakkaata hanga sagantaa ittaan walitti deebinu nagaa rabbii keessa jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa horaa bulaa deebanaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة